kubandanya kumviriza ijwi rya amerika ndaburamukije inshuti bakunze mwiri muri ko mutega amatwi gane by'iradiyo ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitiyo ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ibyo ngiye kubashikiriza aba bantu bazimangana bene bo amaradiyo akabavuga bumva agatekatari mu karubahirijwe ahubwo mu muryango wa ntasano yovuga ngo ni amahoro ku burundi uwo bazaja babigira imana umuryango wiwe uwo bazantiradekura erike uwo bazasugwavuba salvatore wo kumusenyi yovuga ngo bantu bariho
uyu ni umwe mu bagize inama nshingamateka y'u Burundi ari mu bemeje ijana ku ijana ishigwaho ry'umugwi w'abashingamateka bagiye kumara amezi atatu basesangura ukuri n'ibinyoma biri mu cegeranyo c'abahinga ba onu bigenga bemeza ko ivy'agateka kazina muntu vyayangaye mu burundi kuva mu kwa kane kwa bibiri na cumi na gatanu iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nayo ndabiciye ku masonga mu kanya inama nshingamateka y'u Burundi kuri uno wa kane yagenye umugwi w'abashingamateka cumi na babiri bazokwigwa mu mezi atatu ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba onu bigenga batohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva muri bibiri na cumi na gatanu uwo mugwi ufise igikorwa co kuraba ukuri n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo hagati aho leta yamaze kuvuga ko ingingo zose izofatigwa zishingiye kuri ico cegeranyo izoziyamiriza yivuye inyuma mugenzi wacu Roger Wirikaneza niwe tubaza ivyino nkuru
tukaba twemeje ko rero uwo mugwi tuwuhaye ibikorwa ijana ku ijana inama nshingamateka ari mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane igihe inama nshingamateka yari ihejeje kwemeza umugwi w'abashingamateka uzokwiga mu kiringo c'amezi atatu ibiri muri raporo y'abahinga ba onu bigenga bajeje gutohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icenda leta yamaze kukibona natwe abamenyesha amakuru bakiduhaye muri maka abo bahinga bemeza ko mu burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa co kimwe n'abatawe muri yompi ataco bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu abahinga bigenga ba onu bemeza ko ivyo vyaha vyakozwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure bashikiriza kandi ko ivyo vyaha bifatwa nk'ivy'agahomerabunwa umushikiranganji w'agateka ka zina muntu asigura ko ibiri muri iyo raporo bisa n'ivyari vyakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akabibonamwo ububeshi martin ivy'abandi igihe haje wa mugwi waza ngaha kuko harabonetse rezo muri 2015 turabemera baraza barakora barazunguka bamara n'igihe kirekire baratanga raporo yabo yiduhereza banatevye cane hageze ko tutayikorerako ariko tubara turakora ijoro n'umutaga raporo turayibahera iragenda na tous les ambassades ziri sur place ngaha mugabo nta kantu na kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa ikurikirwa no mu congereza twero twagiye turakurikirana turaraba amaraporo yose ukuntu agiye arakurikirana raporo ya unip nta n'akantu na kamwe bahinduye muri iyi raporo ni vya bindi bateruye ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza aba bantu bazimangana bene bo amaradiyo akabavuga bumva agatekatari mu karubahirijwe ahubwo ni umuryango wa ntasano yovuga ngo ni amahoro ku burundi uwo bazaja babigira imana umuryango wiwe uwo bazantiradekura erike uwo bazasugwavuba salvatore wo kumusenyi yovuga ngo bantu bariho kandi cndh yaravyanditse neza sinzi rero ko raporo za cndh zashikira abashikiranganje ushobora kumva nk'ibiziga byatowe uruzi kanaka grenade zatewe hanaka abantu bagakomereka abandi bagapfa mugabo ukarindira resulta des enquete ugahebura hanyuma rero ayo maraporo agaca bivuga yoyo hoba habuze iki kugira ngo amatohoza abatanguwe ahere kandi tubone icyayavuyemo abandi bashinga amateka nabo baraje gushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi mwatubareye yuko sentare mpuzamakungu ziza ari uko sentare z'uburundi bwacu ziba zananiwe igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukaba twaravuye muri sentare mpuzamakungu bizoca bigenda gute ikiringo c'uko uburundi buzoba bukuye akarenge muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu y'irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi muri uno mwaka turimwo none mu bushikiranganji murongoye muriteguye gukurikirana no guhasha ivyo vyaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ivyo vyo kuyivamwo ari gusasira indava ukudahana umushikiranganji w'ubutungane Emera Valentine Kanyana arahumuriza nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto uwuzokwita mu bintu bimutuma agwa mu cyaha yamaze wese uwo ari we wese ko azogihanirwa ni turi mu ishyamba nta n'umwe ari hejuru y'amategeko hari abavuze ngo ngo abajurnaliste ngo abanyepolitike ngo bafunzwe ngo bagize nti mu bisanzwe nta gihe na kimwe identification y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku cyaha yakoze umurongo utukura muri politike mu madini mu bike- mu kintu icyo ari cyo cyose gikorwa mu gihugu ni umutekano w'igihugu ni agateka kazira muntu amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bigenga azojanwa mu bikorwa vy'inama y'agateka ka zina muntu bizobera i Geneve mu Busuwise mu kwezi kw'icenda buca twinjiramwo uwo mugwi nawo utegerezwa kubishikiriza akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ari nako kazomenya ingingo gafata leta y'uburundi imaze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izoziyamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu washinzwe n'ingingo ya mirongo itatu na gatatu mirongo ibiri na kane y'inama y'agateka ka zina muntu muri onu ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kw'icenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abahinga bawugize basabye kongerwa uwundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze loje wirika neza tugume ngaho i bujumbura Uva- kuva kuno wa gatatu hakoraniye ihuriro rigira cumi na gatatu rihuza abanyeshure n'abigisha b'ururimi rw'igiswahili bo mu makaminuza ari mu karere ka afurika y'ubuseruko iryo huriro rero ricitse mu gihe abiga muri ico gisata mu burundi bemeza ko hari ingorane nyinshi bagifise nk'uko muvyumva muri ino nkuru y'umumenyeshamakuru wacu fidelite yishatse
turi ikiriri muri kimwe mu bigo vya kaminuza y'uburundi ni mu buseruko bushira umanuko bw'igisagara ca bujumbura niho hatunganijwe ihuriro ry'abanyeshuri n'abigisha b'ururimi rw'igiswahili mu makaminuza ari mu karere ka afurika y'ubuseruko clarete n'amahoro umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe injira ry'uburundi muri afurika y'ubuseruko aravuga ibyiza vy'urwo rurimi uburundi rero bwakiriye abanyeshuri n'abigisha barenga amajana atanu aho bazoba bariko barayaga bongera bagira n'ibiganiro bongera kandi bungurana ubwenge ku bijanye no guteza imbere ururimi rw'igiswahili mukaba muzi ko urwo rurimi rusanzwe ruvugwa n'abanyagihugu benshi cyane bagize kano karere mbere icyifuzo kinini intumbero ikaba ari ugu- ururimi rw'igiswahili rushobora kuvugwa n'abantu bo muri afurika yose canke washaka ruki- rugashobora gushikira n'isi yose ururimi rw'igiswahili mu burundi yaraheze imyaka irenga icumi rutanguye kwigishwa mu mashuri mato mato n'ayisumbuye no muri kaminuza y'uburundi imyaka irenga mirongo itatu iraheze urwo rurimi rwigishwa abiga urwo rurimi muri kaminuza y'uburundi bamwe bo twaganiriye baravyishimira naho vyose bitera naje kwiga ururimi rw'igiswahili kuko nari nzi akamaro rufise nkabona kandi ko ari ururimi ruriko ruravugwa mu karere cane nanje nifuza kurumenya kugira ngo bishobore kunyorohera ko nyaga n'abandi dusangiye akarere cane cane ka afurika y'ubuseruko twebwe baturungitse kwiga mu- muri ico gisata tumaze gushika muri ico gisata co dusanga nta bikoresho bikwiye aho ndavuga nk'ibitabo ndavuga nk'amazu y'isomero dusangamwo si mu makaminuza gusa eka no mu mashuri mato mato y'uburundi n'ayisumbuye hari izo ntambamyi nk'uko tuvyiganirwa na dorete nshimirimana umwigisha w'igiswahili muri kaminuza turafise ingorane y'abigisha ingorane yo kuri kaminuza n'abigisha bahari dufise ingorane ko atababandanya ahejeje bakaroreya canke lisansi uca usanga atarose umwanya wo kuja kugira master canke doktora ingorane yo mu mashure y'intango naho abigisha mu mashure y'intango ni barya nyene bari basanze bigishwa muri ayo mashure nta bigisha b'igiswahili bavuze ati aba a, turabigishije kuzoja kwigisha igiswahili twosaba rero ko bogerageza kurondera abigisha nyabigisha b'igiswahili bakabategura kugira bategura abigisha b'ikirundi n'abigisha b'icongereza mu bihugu bitandatu vyari vyitezwe muri iryo huriro menya ko abatumiwe bava mu gihugu c'u rwanda batari bwashike igihe ibirori vyugurura iryo huriro vyatangura iryo huriro rikaba rizomara iminsi itatu uburundi rigize kabiri bwakira iryo huriro ubuheruka hari mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika isamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye kuri uno mwanya uramutswa akarere ka rubavu sinamenye jeremy yaraye ashikirije inama njyanama y'akarere ibaruwa yo kwegura canke gutanga imihoho ku mirimo yiwe ku mpamvu ziwe bwite perezida w'inama njyanama y'ako karere yabwiye ijwi rya amerika i kigali ko bazohura vuba cane bagasuzuma ibaruwa ryiwe bakabona gufata umwanzuro umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana afise ibindi kuri ino nkuru perezida w'inama njyanama y'akarere ka rubavu avuga ko ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri aribwo yakira ibaruwa ya bwana sinamenye jeremy wayoboraga aka karere yayoboraga akarere ka rubavu kuva mu kwezi kwa gatanu bibiri na cumi na gatanu yaje no gutorerwa indi manda mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize ku murongo wa telefone twavuganye na bwana lambert dushimimana perezida w'inama njyanama y'akarere ka rubavu atangira ambwira ibikubiye muri iyo baruwa yaraye yakiriye
hari amakuru yavugaga yuko mu gihe yari akiri mu maboko y'ubugenzacyaha yagiriwe inama yo kwegura ariko ntiyabyemera ntibishoboka ko yaba yarakomeje kotswa icyo gitutu kugeza ubu ngubu abyemeye cyane ko kuva yarekurwa atigeze anagaruka mu kazi n'umunsi n'umwe ngo ntaba nkubeshye rero kuko yatubwiye ko yeguye ku mpamvu ze bwite ntabwo nkeka ko hari isano byaba bifitanye kuko iyo biza kuba bifitanye isano yagombye kuba yarabikoze igihe igihe bari bakimurekura cyangwa akiri muri gereza akiri muri kasho ya- y'ubugenzacyaha ubwo hari buze gukurikiraho iki icyo bukurikireho ni uko inama njyanama iri buterane turabashaka uburyo duterana Ah, hanyuma dusuzume ubusabe bwe icyemezo kiri buvemo nicyo kiri bu- bitubwire ngo niki kizakurikiraho yabiri buterane uyu munsi oya ntabwo iterana uwo munsi turimo turashaka vuba cyane ko yaterana kugira ngo tumusubize ntabwo turamenya ivo mu ibara twayibonye ejo ubu ndimo ndareba eh, abajyanama bandi igihe bazabonekera Ah, ntabwo rero nari namenya ngo ni ryari bamwe mu baturage twaganiriye bo mu murenge wa nyundo batunguwe no kukwegura abandi nabo bagaragaza ibitekerezo byabo ku mpamvu abayobozi begura kandi abenshi bakabyita impamvu zabo bwite ku bw'aba baturage ntawakwitesha akazi bita keza nka kameya ahubwo ngo haba hari ibindi badashaka gushyira hanze natangaye niki cyagutangaje kuko yeguye ikitaraganya yeguye tutabiteganyaga nanjye bya mbere urujijo kuko numvise ko yeguye burahari yabonye akazi kamunaniye aregura nosi yeguye yavuye ku buyobozi ntabwo twariherutse bavuga ngo baramufunze nosi bamufunguye buriya ni wowe tubyumvanye ntabwo twari tubizi kugira ngo ibanga ry'akazi a- a- abaturage bose bagomba kurimenya hari igihe bigaragara ko ari byo baba bahishe babigize ubwiru hari hari igihe wenda byaba ari nk'ibintu byatuma te- ata agaciro muri sosiyete aba atu- ay- azajamo bakanga ko babivuga ku mugaragaro kugira ngo bitamutesha agaciro noneho kandi azaba muri iyo sosiyete nanone kugira ngo batamwandagaza sinzi impamvu ariko babivuga gutyo Aba- byagombye kujya bivuga ku- ku mugaragaro nyine bakabivuga sinamenye jeremy yabanje gufungwa igihe gito mu kwezi kwa karindwi azira kubangamira uburenganzira bw'abiyamamarizaga kuyobora u rwanda amakuru yavugaga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bo mu mirenge imwe n'imwe yo muri rubavu babuzaga abaturage kujya aho bamwe mu bakandida biyamamarizaga ariko byagaragaye cyane ubwo mpayimana philippe yari inyamyumba kanama na gisenyi sinamenye yaje kurekurwa ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa munani ariko arinze yegura atarasubira mu kazi n'umunsi n'umwe twagerageje kumuvugisha kuri telefone aritaba ariko ahita ansaba ko naba ndetse tukaza kuvugana nyuma n'ubwo atongeye kunyitaba wagira ngo tubabaze icyemezo mwafashe cyo gusezera ku mirimo yanyu uretse gatoya muhamaze ako kanya kuva abayobozi b'uturere batorwa mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu sinamenye jeremy wayoboraga akarere ka rubavu abaye wa kabiri weguye ku mirimo ye ku mpamvu ze bwite nyuma y'udahemuka imable wayoboraga akarere ka kamonyi uyu wabimburiye abandi mu kureka akazi yeguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nawe ngo ku mpamvu ze bwite ntaranasimburwa aka karere ubu kayoboye by'agateganyo na tuyizere tade usanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere bigenze nk'uko kwa kamonyi bivuze ko murenzi janvier usanzwe ari umuyobozi wungirije w'akarere ka rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu yaba ari we ugiye gukomeza kuyobora by'agateganyo kugeza yemejwe burundu cyangwa hagatorwa undi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude tugaruke ngaha muri sitiyo za radiyo y'ijwi rya amerika uburundi buri mu bihe bitoroshe mu by'ubutunzi imibano na politike bivuye ku mvururu za politike zivugwa muri ico gihugu kuva muri bibiri na cumi na gatanu n'abahora bagifasha mu by'ubutunzi bakuyemo akarenge mu migambi imwe imwe ivyo bikaba biriko bituma ibiciro vy'ibifungurwa n'ivyankenerwa bindi biduga ku munsi ku munsi abarundi nabo bakigwanako ngo batunga imiryango nk'uko vyemezwa n'ababikurikiranira hagufi mu kiganiro na mugenzi wacu fidele niyongabo francis rohero aramutswa ihuriro ryitwa mouvement orange ryishinze guhimiriza abanyagihugu gutora ababaserukira bashingiye ku vyo bakeneye ahanini mu butunzi n'imibereho yagarutse ku cokogwa kuri ivyo bibazo vyose bivugwa muri ico gihugu yatanguye avuga ariko ivy'igitabo cabo ku migambi y'iryo huriro
ego cyane murakoze icyo gitabo cyasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyari mu gifaransa igihe twagira ibiganiro bya nyuma twari twaremereye abantu ko tuzobihindura mu kirundi ubu byarakozwe hari igitabo cy'ikirundi kiriho dushobora gusangira n'abantu kugira ngo babyisomere bashobore kubibaza ko ibibazo bireke kwama bimeze nk'ibinyoma iminsi yose umwe umuntu avuga ibiherera ngaho gusa watubwira ko imigambi yanyu muri make muri icyo gitabo ku batarayisoma yego kuba bataragisoma imigambi yacu ishimikira ko ni kwerekana yuko mu bisanzwe ingorane bita za politike twebwe ntituziti za politike ibyo benshi bapfa muri politike ni inkurikizi y'ingorane z'ukuri z'ubutunzi abantu badashaka gushyira mu ngiro ahanini usanga abenshi baja mu byo guhangana ni kubera badashoboye kuronka ibyo bipfuza mu by'ubutunzi ari naco gituma baca baja gukiranira muri politike twibaza rero yuko habonetse ikintu giha abantu ubutunzi bumeze neza uburyo bw'igihugu bugakoreshwa neza abantu bagashobora kuronka amikoro atari make yo gukora ibyo bategerezwa biciye mu mategeko abenshi boreka kuja kuharani kurwanira ibibanza bya politike nuko niko tubyibaza ibyo rero ntibishobora gukorwa hatabonetse icyo twita leadership abantu bafite ubugabo ubuntu n'ubushingantahe bashobora kubishikako kubitegura kubitegekanya bakareka kwama bariko baragira ibyo guhangana gusa
abanyepolitike bamaze imyaka nk'uko bivuze bahanganye amatora akaba yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yimirije batanguye no kuyavuga n'abanyepolitiki bayitegurira n'aho hagisigaye umwanya utari muto mwibaza ko mu gihe abarundi bugarijwe n'ubukene amatora yo asigaje imyaka itatu aricyo kintu coshimikirwa ko muri iki gihe ahanini twibukanije igihe cyose hegereje amatora haba ivyo bita deba ibiyago abantu bagirana akenshi bifatira ku runtu runtu hagati y'abarongoye imigambwe hagati y'abarongoye inzego zitari zimwe hanyuma ugasanga abantu nivyo bitaho bakaja kuyaga ivyo mu gihe twogerageza gutuma abakiri bato bayaga ibintu bibaraba mu buzima bwabo ibiraba akazi kabo ibiraba imitahe yabo kugira ngo badandaze babeho akaba ari byo bategeka abanyapolitiki kubivuga ibyo nibyo bizotuma igushamirana mu bya politiki kugabanuka n'ubu ubu abantu badashobora gushamirana mu gihe bureka ariko abanyapolitiki bakaguma babakirindira ko bavuga ibitajyanye n'ubuzima bwabo bamwe bose baca bakurikira ibyo nyine bakagira ati dushyigikiye naka cyangwa dushyigikiye naka tugiye kumugwanira ugasanga abo bose ni abakene ni abantu bipfuza akazi ni abantu bipfuza ibyo borangura mugabo ntibariko barabiyaga kuronka rero umwanya wo kubiyaga ibyo bintu nibyo byotuma badakurikira uwo ari we wese ababwiye ibyadutse muri ubwo bukene cyane cyane buribonekeza no mu rwaruka urikuru bavuga abo bakiri bato badashobora kuronka akazi ni ikihe mwibaza ko bashobora kugira urwo ruhara bashobora guhura bakaganira ibyerekeye kazoza k'igihugu mu gihe badafise n'uburyo bwo kwibeshaho badabona n'iyo bariko baraje ego cyane ahanini imbere y'uko ubwo buryo buronka haba hariho abantu babitegekanije ni ukuvuga ko abantu no munsi bibaza ati ejo two twagwa gute nimba uno munsi utamerewe neza ejo tuzotwagwa gute mu myaka itanu cyangwa iyindi icumi bizogenda gute naho abantu bahera iyo ibyo rero ubukene bw'uno munsi ntibashobora kubwitwaza bakiza kugira ati mbega mu mutima dufise iki hari itunga umuntu afise ry'umutima nibyo bituma abantu bagira bati naho uno munsi mbabaye naho uno munsi merewe nabi ntibimbuza kwibaza ibizoba mu myaka ibiri nibyo rero uno munsi twashaka ko abantu bagira bati dusubize agatima nk'embere ububabare twaba dufise sibwo bwoba bwoza kugenga kazoza kacu ubukene buriho bwatumwe n'ibyabaye imbere y'uno munsi mu myaka iheze igihe cyose tutiyumviriye ibikwiye tuca tuja mu bukene ubukene ni ingaruka mbi y'igihe cy'imbere tutashoboye kwiyumvira uno munsi rero naho abantu bafite ubukene nibemere abenshi basubiza inkota mu bwubatsi yaba y'ibitutsi yaba y'amajambo mabi babwirana hama bagerageze kuvugana bati mbega uno munsi twoyaga gute ibijyanye na kazoza kacu mu myaka ibiri mu myaka itatu ivyo byago birategerezwa kuko biduza eh, leadership y'abantu ibibazo bazoja gutora bazoja kubatorera inyinshi y'ibibazo byabo ejo bagashobora kubiyaga bakabyumvikanako naho twibaza yuko nta mwanya uriho w'uko umuntu awuta ngo nzoza kwiyumvira iterambere ngo ari uko mpiriwe amahirwe ava mu byiyumviro wagize imbere utarahigwa mu migambi yanyu muri ko muravuga naho abarundi bomenye iyo migambi eh, bohungukira iki nti- bo- haba bibaza ko n'ibyifuzo byiza mufise bitazogeraho bishika oya bi- bi- bi- birashika ko abantu bamwe bamwe eh, mu mu bantu hariho abantu ba- bama bafise eh, bihebura mugabo igihugu ntigishobora kugendera ku bantu bihebuye igihugu giteza kugendera ku bantu bafise umwizero abari abari optimist naho rero mfatira ngira nti ivyiyumviro tuyaga ni nk'imbuto imbuto ntoya y'agatete k'ishinaputa mu ivu wizeye ko kizoba igiti kininiya kikagira igitutu kikazana n'ivyamwa vyinshi naho rero uno munsi ivyo tuyaga ni bito ivyo tuyaga bishobora kuba bihuza abantu bake muga bishobora kugira akazoza keza ku muntu wese ashobora kubikurikirana akabyumviriza akabiyaga nibyo twifuza ko abantu bagira ntidushaka ntiduhutagiza yaba twahutagiza mugani wawe wabivuze ko mu mu bihumbi na gatandatu aho twatangura tuba twarabihutagize tukabita mu nzira muga tugira tuti dufashe umwanya tuyage n'abariko baratwumva uno munsi aho tugeze ivyo vyamwa birashobora kuba bishoboka kuboneka abantu tugerageze kubivugana tuyage gahoro gahoro birashobora gukunda ico gitabo mwafashe iyo migambi yo kugushira mu kirundi kugira mugerageze gushikira abantu batari bake bashobora kumenya imigambi yanyu ego cyane eh, nari ni ni kimwe mu bibazo abantu batubajije tugitangura gushikiriza ibiganiro aho icyo gitabo twagisohora mu gifaransa Eh, benshi batubwira bati imigambi yanditse mu gifaransa mwibaza ko abantu bazoyimenya gute mwifuza kuvukanisha abarundi muzobigenza gute twarafashe rero ico gikorwa turarondera abantu tu- tubifashanyamwo turagihindura mu kirundi kugira ngo bishobore kumurika umuntu abisome mbere n'umwana muto w'ino musi afite imyaka cumi n'itanu azoba afite cumi n'umunani mu myaka itatu ashobore kubitahura abone ko inyungu ziyiwe azisangamwo ejo ntagenda agira ngo ngo ntora aho papa yambwiye ngo ntora abo dusanga ubwoko ngo niko bambwiye muhira eka yiyumvira ati mbega inyungu zanje uno munsi ni izihe ndashobora kubisoma nkamenya n'ababyanditse hanyuma tugasangira ico kiyago nivyo rero twibaza yuko abantu benshi bashoboye kugisoma kizogira akamaro nti- ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ntibiraba byinshi ngo abantu bashobore bose kubironka mugabo gahoro gahoro abo tubonana turashobora kubibashikira Tugaruke ku mirongo ya telefone sengiyumva uratwumva ego ndabumva cyane watubwira irindi zina naho uhamagaye uri ni nsengiyumva obed muhamagaye muri he i bujumbura mu burundi eh, mufise ikibazo canke iciyumviro muterera Eh, ndafite icyiyumviro ndetse n'ikibazo eh, munyarutse Eh, hanyuma icyiyumviro canje ndabanza kubaza umutumire ndanamuramutsa mu gihe abantu bafite ibyiyumviro byiza usanga kenshi baguma mu bisagara ugasanga abanyagihugu bato bato aribo kenshi na kenshi iyo migambi yo guteza imbere ndetse n'urwo rwaruka rukenye ruri mu mihingo itandukanye mu gihugu hagati batigera bashikayo ugasanga kandi ah, abanyepolitike aribo cyane cyane biraba aribo bashyiraho abategetsi bato bato ndetse aribo banarongora igihugu ugasanga ibikorwa byabo kenshi babishyira mu byo kurwanya abo batavuga rumwe nta gushyiraho imi- imigambi myiza yo guteza imbere cyane cyane urwaruka kuko nibwo ruba rugifite inguvu eh.
ugasanga kandi muri uwo mwanya bategeka gukora iyo migambi bi- bahisemwo gukoresha urwaruka mu kurwanya abo bandi urwaruka rwazagera aho rut- ruta inguvu reka zarwo eh, reka bishure ba- batagishoboye gukora reka bishure eh, mumwishure Ego.
francis murakoze ego cyane agize ati akenshi abantu bashikiriza imigambi usanga baguma mu gisagara Eh, haraheze imyaka ibiri hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twagira ikiganiro ca mbere abantu barabajije bati mbega muba muri hehe Eh, jewe francis nivyo mba mu gisagara ca bujumbura mugabo turafise n'abagenzi benshi baba mu gihugu niko twagiye turabamenya byaca kuri telefone nka nyene kw'iradiyo yanyu idufasha kumenyana n'abantu byaca no kuri za facebook dukure turafise abagenzi benshi bari mu gihugu kandi abonye n'uyu abikeneye nsenge yumva turashobora kumenyana eh, mu bisanzwe nimba twaragize imana tukaronkera iterambere ryo kuyaga bari hafi n'abari kure ngo agasore mu mirongo itandatu na rimwe iryo- iryo teka ntagiye aronse canke ndadaye mirongo icyenda na gatatu mugabo n'umusiga turarifise turarikoresha turashobora rero kuyaga n'abari kure kandi tukumvikana twibaza ko ibi vyiyumviro tuzobishikana hano ico avuze ca kabiri ati abantu baguma bajana urwaruka mu vyo gu- gu- guhangana ivyo na twebwe turabibona ni bimwe tuvuga tuti ni inkurikizi mbi yo kutaronka ivyi- ivyi- ivyo bayaga bipatiye ku mutima wabo n'ivyo bipfuza iyo uretse kwiyumvira vyiza ibibi birakwinjirana nico gituma twe tugira tuti tuduze ikiyago c'iteka dufate i- umwanya wo kuduza ico kiyago tureke gutukana tureke gu- kwiyumvira ibyo abandi gusa bakosheje twebwe tuzana ico kiyago gishasha n'iki rero turiko turagira nk'abashimiye nsengiyumva murakoze dufise kandi kuri telefone john john uratwumva ndabumva neza e, mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye oje nitwa john bosco ndi nkayo nkaba ndirayijumbura e, mufise akabazo canke intererano o ni intererano nsomye ku rubuga rwanyu nabonye ibyo mwanditse e, muduge ku ijambo Eh, noneho iyo tugiye kuraba navuze nti ntigiteza ingorane ahanini dufite urabona benshi ibirukirano by'amatora n'ibindi n'imventi mu matora ariko turiko turaraba tukabona umengo nivyo bintu byotera imbere ariko ahanini turiko turaraba ukuntu abanyagihugu baba tubayeho n'uko basanzwe ubusanzwe rero ikintu cari gikwiye yari politiki turi kuraba ukuntu eh, iterambere kandi rigiye kwiyongera muri bene gihugu abanyakwishyira abakizana mu byabo noneho uri kuraraba uyu munsi abantu benshi eh, ariko sinovuga ngo ni kubera iyi munsi ni ibintu byakuye kuva kera cyane aho umengo nta bantu bakunda usanga bakunda abanyagihugu bakunda igihugu bumva ko boteza imbere burundu cyangwa umengo ni ku giti cyabo bo babayeho neza kandi aho ibyo birabagendera cyane baraba rero ngaha ngaha mu gihugu cy'uburundi ibintu byari bikwiriye hari hakwiye iminsi yabo bikomeye cyane noneho abantu bakamenya iminsi y'imikino n'igihugu bakeneye iminsi yo gushyira mu buzima turaje amatora mu bisanzwe nubwo nagiye kwa mariyane gusa mu gihe tutaramenya koko ikintu ari mu gihugu yaba ibindi bintu by'iterambere ry'igihugu iyi minsi irayamba nta kintu cyarakiza kumuha murakoze aho muhavuga iki ga eh, francis ego ibyo avuze ni byiza dukwiye kwiyumvira iterambere ibiba bavuze by'amatora byose ibi birafatanye mu bisanzwe fidel uko abivuze john mu bisanzwe ntushobora kwiyumvira iterambere bidahereye ku bantu bari imbere y'abandi uno munsi twebwe ntituriko tuyagize amatora mugabo turiko tugira tuti niyo dutera tuje ejo abantu bashobora kuzojyana bagapfa ivyo bintu n'ivyo babibereye kuduza rero ibiyago by'iryo terambere birakenewe kugira ngo am- amatora ab- amazi amatora ategerezwa gushyira imbere abantu b'incabwenge abantu b'uburongozi bafise umutima waguye w'ubushinga ntayo w'ubuntu n'ubugabo bigitangaza atari abo bose abo ari bo bose ba- baza kutujana eh, ah- ahamanuka ahatemba naho rero ngira nti eh, twebwe twiyumvira tuti ivyo bintu by'iterambere ntibikunda tukiri muri logique murantunga yo kutabona kuri ibyo ni ukwita manque de vision birafitaniye rero isano iryo terambere yifuza ibyo bintu by'iterambere abantu bakeneye birafise aho bica bica mu- mu- mu burongozi bwiza lo leadership bitegerezwa guca mu kugenza buhoro la no violence bigategerezwa guca mu maprograme abantu bavuga ivyo navyo na- nivyo dutegerezwa kuvuga ko bayaga Eh.
ntitwoboye kwagiriza abandi muri uwo mwanya mugabo twifuza ko hari intambwe y'uko haba babiyaga bigafatana bikagira ico bimarejo
nuko rero yari mugenzi wacu fidela niyongabo hamwe n'umutumire we francis rohero haramutswa ihuriro ryitwa mouvement orange ryishinze guhimiriza abanyagihugu bo mu burundi gutora ababaserukira bashingiye ku byo baba bakeneye ahanini mu butunzi n'imibereho i- m- yabo byari mu kiganiro muri isanga kiba minsi yose igihe c'isaha cumi kuva kwa mbere gushika kwa mungu
iri ni ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda wakumva ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda no ku mirongo ya fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi ijwi ry'amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye kumva ijwi ry'amerika ni ukwirinda ibihuha ijwi ry'amerika ni radiyo ya buri wese ijwi ry'amerika riguhuza n'abatuye isi yose bwira inshuti yawe yumva ijwi ry'amerika amakuru ibiganiro ikinamico siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radiyo yanyu
agenze mukunda ijwi rya amerika akaba ari ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya mwakoze mwatwumviriza abakozi abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera diane nahazo mwari kumwe kuri mikoro na innocent kimenya ari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubatumire saa moya n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru turiko turabategurira muri yo hari irahizwa ry'abagize leta y'u rwanda yaraye ishizeho mu ijoro ryahetse